Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha kurona umunsi wa mbere itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
umubyeyi w'umwana yasanze muhira aca araza rero amubwira ngo twaraye tumutemeye umwana umwana bakubite ara- amajambo menshi kundi umuhimbiri bo aca arankubita
uwo ni nihora imbere Dieudonne umwigisha yakubiswe n'umuvyeyi w'umunyeshure waho yigisha ni mu kanya gato tugiye kubashikiriza kandi amakuru yerekeye abayobozi mu gisata c'ubutungane bagirizwa ibiturire birukanywe mugume ku maradiyo yanyu Abantu cumi n'indwi nibo bamaze kwirukanwa mu gisata c'ubutungane bagirizwa amakosa atandukanye harimwo kurya ibiturire muri abo birukanywe harimwo abacamanza n'abanditsi bam- b'imanza ibi biharuro vyatanzwe mu kiganiro abo mu gisata ci eh, c'iringanizwa ry'ubutungane bahaye abamenyeshamakuru inkuru ya fidelite ishatse
ubushikiranganji bw'ubutungane bwijukiye ingendo yo guhana abatagendera ibanga ry'umwuga bakora nesito kayobera umuyobozi w'igisata c'ingenzo ry'ubutungane mu burundi amenyesha ko abantu cumi n'indwi birukanwe kubera ibyo bitandukanye bagira abana bafunzwe ku byaha bitandukanye iby'ibituro n'ibindi hanyuma barasezerewe burundu itegeko rivuga yuko umaze gufungwa amezi abiri umucamanza kuja hejuru ntunagaruka hari abagize ibiturire hari abagiye bahindura imanza zaciwe ico bita dispositif ugasanga uwatsinze yatsinzwe hari abagiye bakura impapuro zimwe zimwe mu madosiye turazi ko n'abagize ibiturire nabo nyene barimo ubuyobozi bw'iringanizo ry'isa c'ubutungane mu burundi bwamenyesheje kandi ko hariho urutonde rw'abacamanza batakironswa agahembo kubera ko ubushikiranganji bw'ubutungane bafata nk'abataye akazi turabuze n'abandi bacamanza mirongo ibiri na batatu cumi n'indwi b'amasentare makuru makuru n'abandi batandatu b'amasentare matonyi bataye akazi abataye akazi rero bamwe bataye akazi ku mvu tutazi hari n'abo tutazi iyo bari hariho n'abo twumvise ku maradiyo ibyo byose binyuranye n'itegeko rigena abacamanza abo rero bataye akazi ku mvu tuta- tutazi nabo baca bashirwa mu cyo twita disiplinite d'office ni ukuvuga aca- acamera nk'umuntu agiye ahantu kugira ngo aruhuke imishahara yabo yose yarahagaritswe naho ubuyobozi bw'isata c'ingenzo ry'ubutungane bumenyesha ko mu butungane batanguye ingendo yo guhana impinga ye iracari ndende kubera ko akayobera nesitore aramutswa ubwo buyobozi wenyene ubwiwe yemerera ko mu bushikiranje bw'ubutungane hakiriho utunenge tutari duke muri iyi minsi iheze ndetse no muri iyi minsi nyene tumaze tubona abacamanza bamwe bamwe bamaze kuyibagiza akarangamutima kabo gateza kubaranga mu kazi kabo ka misi yose nk'uko biteganijwe mu itegeko rigenga abacamanza ndetse no mu gitabo kigenga agateka n'indero na disipline y'abacamanza ubushikiranje bw'ubutungane mu burundi kamwe mu tunenge tubwugarije kajanye n'igiturire nk'uko vyemejwe n'urongoye ubwo bushikiranganji eme laurentine kanyana mu ntango z'uy'umwaka turimwo aho yagabisha abacamanza bagira ibiturire ko buca bashengezwa urongoye igisata c'ingenzo ry'ubutungane mu burundi abamenyeshamakuru bamubajije igiti gica abacamanza bamaze guhanwa bagirizwa igiturire kuvaho umushikiranganji abagabishirije mu nyishu nestor kayobera yatanze nta gitigiriye zina yavuze bimwe bitwe kiroroshe gufata ni nk'umusambanyi kuva kiya gihe abivuze ibitigiri bimwe bimwe ntabyo tuzi tubimenya babituzaniye ayo cyo tuzishosho turafise nk'abacamanza bamwe mu rutana amadosiye yabo ariko arakorwa ari muri parke turafise n'abanditsi bamwe bamwe tuzi ngaha i bujumbura amadosiye yabo ari muri antikorupsiyo nayo ku bacamanza badohoka akarangamutima k'umwuga wabo kubera igitsure rimwe na rimwe baba batewe n'abakurira ivyo mu buyobozi buraba ivy'iringanizwa ry'igisa c'ubutungane bavyamira kure bakavuga ko bitabaho ibujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite ishatse aho i bujumbura tuje mu ntara ya gitega naho hari umwigisha yigisha ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe umweranda tereza mu gisagara cya gitega yaraye akubiswe asanzwe muhiriwe Uwamukubiswe- uwamukubise n'umuvyeyi w'umwana w'umukobwa yiga ku ishuri yigisha ko ico yamuhoye ngo yatumye umukobwa wiwe ayoberwa mu ishuri inkuru ya fidelite inkuru ya fidel d'antoine nsabimana
nihora imbere Dieudonne umwisha avuga ko yakubiswe amenyesha ko wamukubise yamusanze muhiriwe aho aba muri karitsiye nyabututsi hari mu kazangazanga kuno w'imana aho twamusanze imbere y'inyubakwa ikoreramo ibiro vya province yari afise ibande ukuboko kw'ibubamfu kuguru kw'iburyo naho ku murundi haboneka uruguma biboneka ko yakubiswe uwitwa Apollinaire Manirakiza niwe yagirizwa gukubita uno mwigisha amuriza ko yoba yarayobeje umwana wiwe w'umukobwa nihora imbere Dieudonne aratubwira uko vyagenze ejo naraye nkubiswe ndi mu muryango basanze muhira hanyuma umubyeyi w'umwana yasanze muhira aca araza rero amubwira ngo twaraye tumutemeye umwana umwana gukubite amajambo menshi ko ndi umuhimbiri bo aca arankubita ndagira ntamubona nayibanze ngaha no- no hakuma urundi narakomeretse aha ya- yankubitise amaboko n'imigere hanyuma mu nyuma aratora amabuye nuko rero ubu rero abarimu turagiramiwe urumva biragoye ngo abanyeshuri bayobewe sinzi nyine biza kugenda n'umugore yarakubiswe abara- abana bakoma induru abantu bashwa baduka bari bavuye mu mubano rukristo barabibona ubu mvuye no muri mu butungane eh, ubu ndafise convocation yiwe Maria Tau Michel aseruka ishirahamwe rihuza abigisha bo mu mashuri yisumbuye Konapesi mu ntara ya Gitega avuga ko baguye mu gahundwe aho bumviye ayo makuru yikubitwa rya mugenzi wabo biba byakira nabi cyane kuko kugira ngo umu- umwigisha akubitwe a- kandi agakubitwa n'umubyeyi eh, umubyeyi w'umwana azira ngo ngo ngo umwana yayobewe ibyo ni ibintu bitumvikana kuko kuva kera mu by'ukuri umwana ariko ariga ariga akamenya canke bikamugora aka- akayoberwa ibyo niko byamye bigenda mugabo nta umugisha nta- ntaca kubitwa kandi kuko umwigisha mu by'ukuri si we yigira umunyeshuri umunyeshuri aba ariho kugira ngo yiga umwigisha aramwigisha gusa ibisigaye hanyuma akamubaza ku byo yamwigishije abimenye arabimenye bimunaniye biramunaniye niko byamye ibyadutse rero ubu nibyo twebwe be- tutumva ahubwo na twebwe twaguye mu gahundwe twebwe byaratubabaje kandi ahubwo byongera bidutera n'ubwoba kuko uwo o- akubiswe uno munsi ejo hazokubitwa uwundi niyo makenga dufise ubumenyi ntibufatira ku, ku gitsure bufatira ku, ku, ku bushobozi umunyeshuri afise naye handi u- umunyeshuri agiye gutera ubwoba canke akabishira ku muvyeyi wiwe kugira ngo atere ubwoba ngo a- ngo- ngo amenye ivyigwa nta vyigwa biba ariko aramenya kandi koba ari agahombo cane no ku gihugu kuko ejo nivyagenda gutyo hazohava haba- hagira abigisha bagira ubwoba baze barare- barareka abanyeshuri ngo ngo ngo ba- ngo batoye ivyigwa kandi batabitoye usanga ejo igihugu eh, kirimwo eh, abantu ba- b'ibigugu rwose birateye ubwoba Maria Tau abandanya atera intege abo basangiye umwuga kubandanya akazi kabo atabwoba naho bimeze gutyo o, eh, nka twebwe muri muri ishirahamwe ry'abigisha bo mu mashuri yisumbuye twebwe ibyo ntibishobora kudutera ubwoba kandi duhanura abigisha ko ba- ba- batotwagwa n'ubwoba ngo bahave baza baraha amanota abanyeshuri batabitoye dushaka bagume ku mwuga wabo kandi uwo mwuga bawukore nk'uko usanzwe ukorwa Eh, umunyeshuri yabi- yamenya ibyigwa amenye eh, yabiyobewe naho nuko nyene ko bigenda ko byamye bigenda kuko twebwe dushaka yuko igihugu kibamwa mw'urwaruka ruciye ubwenge kuko nibazohava bateza imbere igihugu mu imbere igihugu giterwa- gite- gitezwa imbere n'abantu baciye ubwenge Apollinaire Manirakiza yagirizwa gukubitwa uwo mwigisha avuga ko ico bapfa n'uwo mwigisha ataho bihuriye n'iyobegwa ry'uwo mwana wiwe w'umukobwa je dufitaniye amatati y'amafaranga amperanye nariko ndamwishuza ko yontunganiriza ariko uremera yuko mwashiranye mu maboko niyashaka kwitwara nzitaba mwomenya ko uwo yagirizwa kubagura uwo mwigisha ari cegera c'umukuru wa karitsiye nyabututsi iri mu gisagara ca gitega umwigisha yakubiswe yituye ubutungane mu gatondo k'uno munsi wa mbere umushikirizamanza yaciye yandika konvokasiyo kugira ngo ubutungane bukore akazi kabwo igitega fideli antoine sabimana ijwi rya amerika
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro murisanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
kwiyunguruza uva mu ntara ya kirundo uje mu zindi ntara mu gihugu ntibyoroshe abunguruza abantu n'imiduga bavuga ko hakora imiduga mike kubera ubukene bw'ibitoro ingaruka mbi ni nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu kuko itike ryo kwiyunguruza uva mu kirundo uje ingozi cyangwa imuyinga ryavuye ku mafaranga ibihumbi bine rijya kuri ibihumbi bitanu inkuru ya jean bosco ndarurinze kwiyunguruza n'imiduga uva mu ntara ya kirundo ugana ibindi bice by'igihugu ntibyoroshe ku gituro cy'imiduga yunguruza abantu kiri mu gisagara ca kirundo abantu barindiriye ikibunguruza ntibagabanuka vyatanguye kugaragara cyane mu mpera z'indwi heze imyidogo yari myinshi kuba twasanze bategereye imiduga ku gituro co mu gisagara ca kirundo hari imbere y'umutaga kuri uwa mbere twazindukiye ngaha kuva mu gatondo ka kare ariko twabuze ukuntu dushobora gushika ingozi iyo tujya kubera abantu ni benshi ariko imiduga ntayo n'iyije kubera turi benshi uca usanga tudashobora gukwigwamo nk'ubu jyewe ngaha nahashyitse sizere ariko raba ndacyari ngaha impamvu n'ubu natugira nyine kuva mu gatondo hasize na nusu nangetse hano ariko n'aya masaha ndacyari hano nyine ubu ndibaza saa tanu ziriko zirabura iminota mikenya ikena n'iduzwa ry'igitoro ibitoro nivyo abanyagihugu bavuga ko biriko bibagira ko ingaruka mbi nyinshi iya mbere ni iduzwa ry'itike yo kwiyunguruza nk'uko babibwiye ijwi rya amerika kubera natene nkudapfa mu kirundo nduga ingozi ahantu bita mu gatobo itike nk'abandi habwa ibihumbi bitatu ariko bakabanya ku bihumbi bitanu ubwo rero numva ari itike ndende cane hamwe rero batubwira ko imodoka zabuze igitoro batarusha menshi nyene kuba usanzwe wakisanganiwe ikibazo batubwira ni uko batubwira ko igitoro cyabuze twebwe icyo twosaba ni uko igitoro cyoboneka kuko mu by'ukuri nk'ubu nka jewe nk'iyo naje nturuka niho rava nari ndasubirayo kigira kabiri kandi hamwe na baramukiriro nta nshuti ndihafise biragenda gute ubwo nyine icyo twosaba ni uko igitoro cyoboneka kumbe ibiciro bikazimbuka abafata ingendo bakazibandanya fise umwana hoho ntibakwemerera yuko ujamo bakubwira ati ntidutwara abafise abana ukaca usanga rero bakakubwira ngo umurihire ugasanga nawe witegekanije agatike ka wenyine ukaca usanga uragumye ngaha abashoferi bakora akazi ko kunguruza abantu bavuga ko imodoka zimwe zitariko zirakora kubera kubura igitoro bavuga ko niyo kije ku masitasiyo kimara umwanya urume rumara cinshi kikabuganizwa mu majerikani ari naco bahava bagura ku giciro c'umurengera ku isoko ya magendu imodoka zishobora kuboneka ko ata gitoro zifise aba zifise igitoro zari kuba zihari umara afise igitoro cya magendu cyo bituma ata modoka zihari rero ubure hariho imodoka twavuga ko zicaye nyinshi rwose ubu ingorane hari nuko umushoferi atemera gutora amakenye kandi atwara abantu bakeya none umuntu umuciye bitanu kuyariha amengo ni ingorane bimubwiye navyumva iyo kiza kikaza ku sitasiyo imwe kiza ku sitasiyo imwe kigaca baza bakiboba mu mabido banyuma mu mabido naho babandi bo mu mabido kikaza gihera kikaza kiza ngaha bakaca bakigurisha ibihumbi bitatu umuntu w'imodoka aje kugurisha kuri bitatu bigaca bituma bitamworohera aca yumva amenga yozimba umukiriye umukiriye nawe agaca abona ayo mahame ntayo yoronka bigaca imodoka ziba zikeye bamwe bagahagarika kukaba nkako igitoro cya risasi cyari cyabonetse kuva ku mugoroba wo kuri uwo w'imana sitasiyo imwe kuri zine ziri mu gisagara cya kirundo niyo yari igifise iyamara umurongo w'imodoka n'amapikipiki zari zigitondeye kuri ubu wa mbere ntizakwiwe ico abari bagitondeye bashimye ni uko igipolisi cagwanije amajerikani aca ku ruhande akuzuzwa igitoro gihindukira kikabagurishwako kuri magendu cyabonetse kirahari kiriko kiratangwa neza bashize abapolisi barinda kugira bagitangwe neza naho habonetse akajagari baja arabitungayo dushira ku murongo ubundi iyo badahari bamwisha mu kajagari mwose akaza yinja atagiye ku murongo ahubwo umunsi wose kiza kiraboneka byaba nk'akarusho ubona nk'ubu kiri hano honyene ubona imodokari zihari n'amamoto tworonka twese nicyo dukwira igihari umubagabarije kugira ngo bose baronke baze gukwigwa kugira ngo umwe wese aronke depanaje umushikane yagiye batanga ikingana gute ku modoka ku moto moto ni mirongo ibiri imodoka ni mirongo itanu ubwacu nk'uko abo bashoferi babivuga twashoboye kwibonera icegera ca komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo ahagarikiye umutekano waho hariko haratangwa igitoro ca risasi vyaboneka ko abashoboye kuzinduka bakagitondera bakironse mu mutekano ku masitasiyo twahasanze abakozi banywesha batubwiye ko ikibazo c'ikena ry'ibitoro cobazwa bashebuja basigura ko barindira ko bakibarungikira gusa kugira nabo bagicuruze twabandanirije ku biro vy'intara ya kirundo kugira tumenye uko abajejwe intwaro babona ico kibazo yababura amatari w'intara ya kirundo canke umuhanuzi wiwe ajejwe ivy'ubutunzi siho twabasanze abakozi twahasanze batumenyesheje ko bafatiriwe n'ingendo z'akazi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarukanye icyizere cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo yabivye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi rya amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusangira ijambo cabaye urubuga rw'ivyiyumviro vya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro muri isanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefoni ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi bizobandanya ejo kuwa kabiri yarusha muri tanzania kuva bitanguye kugeza ubu nta kiboneka birashika ko mbene igiki coba gituma bidatera intambwe mugenzi wacu thomas kamirindi yatumiye patrick nduwimana aho we n'abanyagihugu ba- bagira ico babivuze ko patrick nduwimana ni umuyobozi wa radiyo bonesha hakaba kandi umukuru wa abr urunani rw'amaradiyo mu burundi tubatega amatwi Eh, ibiganiro uko ndabibona ah, mu burundi kahise k'umugambi w'amahoro byarerekanye yuko ibiganiro mu ntango vyama bigorana Eh, binyibutsa igihe perezida buyoya ah, yari afise ibibazo na leta yiwe hariho imigwi myinshi igwanya leta yiwe harimo cndfdd fnl n'iyindi mice myinshi Eh, ico gihe eh, warabona yuko oh, leta yiwe yagerageza gukwega amaguru uh, mbere igomba mu biganiro ikavuga yuko hari abo idashaka ko bivugana igasinya amasezerano na bamwe abandi ikabakumira ikanagira ikibagiriza ibita yuko ari abantu uh, bafite ibyiyumviro by'ihenya- by'ihonyabwoko abo ba cndfpd n'aba fnl bahungabanya umutekano Eh, ubiravye rero ico gihe eh, abahuza nibo bahagurutse aha mvuga umuhuza nyakwigendera Julia- julius eh, kambarage nyene mu nyuma asubirizwa na eh, nyakwigendera eh, uhuza nelson mandela nibo baciye bashyiramo inguvu kugira ngo eh, basunike ibiganiro leta ya buyoya y'ico gihe yemera kuganira n'abantu bafitaniye amatati ni ukuvuga abo nokwita key players les acteurs clés uravye rero n'ubu eh, inyifato ya leta ya nkurunziza nico kimwe eh, n'igihe ca ah, ca buyoya nabo nyene urabona yuko bariko baradadaza bavuga bati ngomba kuvugana n'aba abasinda bakeneye nuko nyene eh, intango yamimeze uko ariko nibaza ko buke buke eh, bi- biteba bikadadanuka eh, cane cane bivanye n'ubu- eh, n'ingene umuhuza avyifatamo eh, bivanye n'ingene eh, abakuru b'akarere kuko ikibazo ubu kiri mu minwe ya east african community eh, ingene baz- bazyifatamo eh, ariko se kuri wowe n'abandi mu bikurikiranira hafi mwebwe musanga biterwa n'iki leta iba ishaka kuguma kugumana ubutegetsi cyangwa se hari izindi mpamvu mwebwe mubona Eh, ahanini rihagaze kuri leta kuko eh, dufashe nka leta ya nkuru nziza uravye ukuntu eh, kuva igihugu kigiye mu ngorane eh, kuvaho eh, ni uko abantu badakunda kubivuga ikibazo cabaye manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza uravye ukuntu eh, habaye impari kuva mbere bagerageza guhindura ivyizwa shingiro bikanka eh, mu nyuma baratora ubundi buryo bwo kugira ngo bemeze ko nkuru nziza afite afise afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ubwenge kugira gatatu ibyakurikiye ntaho busubiramo murabizi Eh, urumva eh, leta ya nkurunziza yashyizemo inguvu nyinshi kugira ngo igume ku butegetsi irakoresha amatora ku nguvu eh, atabahiganwa nyabo barimwo eh, uburyo byagenze murabizi eh, ingene abantu bagiye barakuramo akarenge abarorerezi icyo bari bari imigambwe ntiyabyitabye Eh, urumva rero kugira barekure eh, baramaze gukoresha inguvu nyinshi biragoye nicyo gituma rero u- uwumvise n'amatangazo asohorwa ubu n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga bati arusha eh, ubu bavu- bayita ngo ni arusha ya kabiri ngo ntayo ntayo bakeneye kuko ngo ni arusha y'amagaburanyama urumva mu kirundi amagaburanyama ni ukuvuga partage de pouvoir muri icyo gihe rero cndfpd ni ukuvuga umugambi wo ku butegetsi na na leta irongowe na nkuru nziza kugira rero uyu munsi bumvishe yuko hashobora kuba partage de pouvoir kandi bobo bemanga yuko bariho ku mategeko abandi bati muriho ku mategeko ahubwo eh, mwarahonyanze ibyizwa shingiro mwarahonyanze amasezerano yarusha abo rero ndiko navugana abamugwanya ni senarede ni bariya ba sosiyete sivile batemeranya n'ikiringo cya gatatu ciwe Eh, urumva naho bihagarara ni impande imwe ahanini kuri leta ivuga ati oya jewe sinemera Eh, mwebwe sinarebe sinabemera kuko dayere mwe mwitwa aba- abaputiste mwitwa abateroriste Eh, urumva naho rero bihagaze ni ukugumya ubutegetsi eh, biciye mu nzira zose ariko na senaredi iravuga iti batadutumiye nk'urunani ntabwo natwe tuzabijyamo ibintu bizakomeza bizambe ntabwo dushaka ko batumira umuntu umwe umwe utugize ibyo ngibyo byo mubibona mute mubisobanura mute niyo irashobora kuba intambanyi kuko urumva impande zibiri zegwa n'amatati zidadaje ibintu birahagarara ni- ni- ntibitera imbere Eh, ariko ni uko ntaramenya eh, eh, amakuru y'imvaho abazokwitaba ejo ibiganiro Eh, ariko amatwi asumira eh, umuhuza yoba yashimye gutumira abo muri sinarede eh, ntibagende nka sinarede mugabo bagende umwe umwe ku gitwi- ku gi- ku gi- ku giti ciwe Eh, sinarede ntiturumva aho ihagaze gushika ubu kuko bo- bo bavuga yuko batumira nk'umugwi umwe Eh, ubwo rero ngira ngo ejo tuzoronka amakuru y'imvaho tumenye yuko sinarede yemeye ikagondozwa ikagenda eh, ni ukuvuga eh, novuga individuellement eh, atari nka entite Eh, tuzobimenya umuntu neza.
ku muntu Eh, atari urunane atari umugwi atari umu- eh, atari atari ibice bice eh.
Eh, patrick hari abantu rero bategereje kugira ngo mwiganirire bernard wiriwe neza mwiriwe uratangaza iki ikibazo cyawe Eh, mbanze kubashima cyane kuba munyakiriye yego Eh, noneho mfite akabazo nashaka kubaza umutumire Mm.
Eh, haba ku mashaka ariyo produsa ari muri sinarede cyangwa ayari kerikipare kuri sinarede yose av- avuga agenda avuga iki- i- ibibazo bibiri avuga yuko ikibazo cya mbere cyo kuganira ko ari twaziyeme manda hama icya kabiri ari kugarukana amahoro noneho ku ruhande rwa nkuru nziza nabo bavuga yuko ikibazo cya manda cyarangiye esike ntashyambaze umuntu uzenya umutumire arabona yuko ibyo ibyo- ibyo bibazo bibiri baza- iyo- ayo mashyaka ariyo polisi aza- azagenda kuganira ko nkuru nziza at- atabwa atabyemeye hari icyo hari umusaruro n'ibyo biganiro bizatanga iyo ku ruhande rwa ndabona umenga haracyahiye inzitizi kuko hariho ibintu byinshi batari kumvikanaho murakoze akabazo kanyine ako nari mfite bernard urakoze nawe niyo nzima nawe ari bujumbura niyo nzima wiriwe Mwiriwe neza akabazo kawe yego murakoze kuduha umurongo hanyuma jewe na je ndemeranya eh, n'abariko baravuga yuko eh, abo bose bagiye baratumirwa ku ruhande rwa opozisiyo eh, biciye mu migambi ko bokwitaba ubwo butumire kandi uriko urabiraba nivyo kuko namba bazogenda baserukira abanyagihugu bo- bo nyene eh, batiserukiye byoba byumvikana kuko ibibazo bazoshikiriza nivyo n'iryo jambo niyose na rede yoshikirije ivyo naje ndemeranye navyo ariko ndafise akabazo kamwe nashobora kubaza umutumire Eh, nkavuga ati none umuhuza ese murabona yuko yoba afise inguvu zikwiye zo gushobora gukonveka canke kwemeza uruhande rumwe urundi kugira bashobore gushika mu biganiro ataco basaba bose bafise bari bien équilibré bose niko Mm.
kabazo nariko ndagomba kubaza urakoze niyo nzima duhamagare na jean paul nawe ari bujumbura jean paul wiriwe neza mwiriwe neza akabazo kawe akabazo kanje ni ingene ba- bagiye baratumira abo muri opozisiyo ntiba iyo iyo byari kuba ziza babatumiye nk'urwego sinarede kubera yuko iyo babatumira nka sonarede bogenda bavuga ati uyu niwe twatumye ijambo aja kutuvugira uku ariko babatumiye imigwi imigwi kwabaye kubacamo kubiri sinibaza siniba cyangwa utoba ari umutego wa leta bashatse gutegwa kubera leta ikeneye uwo baganiriza iyitumira niyo nayo nayo iri mu baburanyi mu bandi nagira mbaze umutumire wewe kamuhinga yofashe iki kugira bose bagende bari ku meza imwe y'ibiganiro bagenda bari ku ijambo rimwe tugira amahoro ye jean paul urakoze murakoze namwe ndashimira abatumire ku bibazo babajije ubundi mu bisanzwe iyo hari amatati niko bigenda urumva hari impande zibiri uruhande rumwe ni leta n'abayishyigikiye urundi ruhande ni opozisiyo ni ukuvuga opozisiyo izwi cyane ni sinarede hari n'abandi mugabo batari muri sinarede bari muri opozisiyo urumva intandaro ya byose ni intari zabaye ku bijyanye n'uko inkuru nziza afise uburenganzira bwo gusura kwitoza cyane atabwo afise urumva opozisiyo ivuga iti manda ya gatatu siyo kuko yarahonyanze abarusha yarahonyanze by'izo shingiro abo kwa nkuru nziza bati eka ibya manda ntimusubire no kubivuga kuko n'amatora twarayagiyemo ubu leta iriho ni leta yatowe n'abanyagihugu urumva ni impande zibiri umwe umwe wese ahagaze kuri pozisiyo yiwe icyo nuvuga jyewe mpagaze ngaha sindahava uwundi ati mpagaze ngaha sindahava aho rero niho haca haza rero uruhara rw'umuhuza umuhuza rero ntihavuga ati none uyu uko ahagaze ngaha undi nawe akaba ahagaze ngaha mbega ni iki cyotuma umwe wese arekure kugira ngo bahurire hagati na hagati ku neza y'amahoro y'abarundi n'uburundi aho niho rero haca haba role y'umuhuza kandi urabye nk'itangazo nabonye ibiro by'umuhuza byasohoye cyangwa ibiro by'ijya bya east african secretariat baravuze yuko mu biganiro umuhuza yagiranye n'impande zitandukanye abo yagiye arabonana mu nyuma ya biriya biganiro biheruka mu kwezi kwa gatanu hari ibibazo yabonye byaguma bigaruka bishyirwa imbere na bamwe n'abandi muri iryo tangazo icyo nabonye baravugamo arusha kubahiriza amasezerano yarusha n'iby'izo shingiro hanyuma hakaza umutekano hakaza iby'ubutunzi hakaza demokarasi urumva dusubiye muri yarusha kandi byari byararangiye
dusubiye muri yarusha niyo nakubwiye nti buriya amasezerano yarusha yari yaratanze inzira zose zishoboka z'ingene ibibazo bishobora kwaduka ingene bitorerwa inyishu ubwo rero nimba azoba ari agenda bose bavuze ati arusha tugomba kuyubahiriza n'iby'izo shingiro tugomba kuyubahiriza bakagendera kuri ibyo ndabona yuko umwe umwe wese ku ruhande rwiwe azobona inyishu mugabo rero hakaba ukudadaza kugira bakubwiye ndi umuntu amaze kugera ku butegetsi nk'uko tubibona uyu munsi leta ya nkuru nziza bakubwira bati amatora yaraheze ubu mwitegurire ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bakaguma bahagaze ngaho arusha bakayishyira uruhande ibyiza shingiro bati ntimusubiremo kubera sentare yubahiriza ibyiza shingiro yamaze guca urubanza aho bizoba bigoranye mugabo bose bemeranya ati reka dutsimbatarire kuri yarusha mbega yarusha yavuga iki n'umuhuza abafasha ariko rero n'umuhuza buriya arafashwa mugabo genda afite icyizere kuko nyakubahwa mukapa buriya igihe hari ibiganiro by'iyarusha yari umukuru w'igihugu cya tanzania hariho byinshi azi byapfundikiwe yarusha ubwo rero ngira ngo azobibibutsa ntiyabiributsa ati raba ngaha mwaratiriganye aha mwaratiriganye aha no gukosora mushyira imbere neza y'abanyagihugu mugabo rero hakenewe rimwe nakubwira nti kome ikibazo kiri mu karere kuvuga east african community arakeneye ubufasha bw'abakuru b'ibihugu by'aka karere
radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc aha ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru tubateguriye kuri ino saha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije mwari muri kumwe na oriyani itangishaka tubibutse ko site yacu ya interineti ari wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu tubibutse kandi ko turi kuri facebook twitter na whatsapp facebook na twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu watsapu nayo ni rimwe ze- kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mwakoze